guys hello people Hello, oh, my people not be smarting they happen you're welcome back to our youtube channel yes so oh, my people not be smarting they happen oh. it's not a small something hmm yes so my correct people Ooni of Ife could not hold himself. You know, if he put himself together, say, ah, make he calm down. When he they watch uh, Queen Naomi, they do wetin. When he dey watch Queen Naomi, dey preach in fact eh the man head the man mind the man everything just dey light up e brain just dey light up as e dey watch queen naomi hmm. anyway before i dig in into the gist make my people una welcome back to our youtube channel Now, good morning, good afternoon, good evening, self. Yes, yeah, so if na your first time when you to come across this channel, please, please try your best, do well to subscribe and click on the post notification bell. And if it's not your first time, say you don't dey with us since, thank you and God bless you. Yes, yeah, so my people, not be small see they happen. Hmm. So that's so all we hear. Oh, say honey sat down and was watching Queen Naomi on the television. Yes, so lórí ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán. In fact, eh, not be small thing. Ooni of Ife just dey eh, there, was lost in everything he was doing. He was lost in thought. He just dey, dey look the queen. Not be only Amoyi and the other chiefs, eh, and the other chiefs. They just dey, dey look, dey look the queen. Na im dey come dey tell eh, Ooni of Ife say, in fact, eh, not be small thing. Not be all the chiefs. So some of them, you know, the close ones to him, the the the the his own people inside. I don't say for inside those uh, cheese so you see so. Your own person there inside. The queen uh, the queen's person there inside. Yeah, so who they work for you and who they work for the queen. Hmm. My people, my other video, so for now watch out and I go see how uh Olori Mariam say confess. Confess how she has been working with some of the, the chiefs in the palace, some of the lawyers them in the palace to uh, help her with the marriage marriage matter all the money she has spent she did not just spend money to to queer or Ooni of Ife brother uh, sisters and kini even the even the wetin dem dey call them, the chief sef they follow anyways he and some of the chiefs come to watch and some of his friends and the first come dey tell and say hmm, Kabiyesi no be small effort o, no be small effort you effort. Say this woman, this woman wey dey this palace so, this very calm, quiet woman. Say the woman is even more beautiful in person. Say she no dey photogenic at all. Say she dey very, very, very sweet in person. That one of dey talk say yes, he know. Say when he even see her. herself, even though she was still very skinny when he met her, you know all those kind jokey jokey matter. Say but uh, that lady is an angel now. She she is an angel. In fact, you know, she said, he oh, don't marry. all the life of marry, marry, you don't marry babe. We fine rich like that before We sweet rich like that before my people not be smarting, not be smarting. They dey happen di tin eh e shockalize me e shockalize me when i hear say oh oni just they lost in thought They say sometimes say you know say kabiyesi no They cry kabiyesi no suppose they waiting. They suppose they cry yes o oh, you know they cry so sometimes you go just the the so the they <tsk> you dey see the sorrow you see the deep sadness for your eye anytime you they watch queen naomi you they see the quietness You go just stay quiet You go just dey they watch wetin they happen They watch the queen They do her thing with a lot of um <tsk> you know when you see somebody and you see that somebody is proud of something that that proud look yes o so say you dey they use and tell the other olori say you should see make una learn from naomi learn from naomi any that two people cannot be the same two people cannot be the same but learn from this babe this babe is in fact eh he say if there is if there is something he is regretting right now he's ever letting this girl out of the palace because the girl will come up for palace so you know, come up for Ibaku. Oh. say yes o say now wetin im do now because I say he take responsibilities for a lot of things that happened He he dey take responsibilities say he know say him f up where well im do a lot of things He do a lot of things to the babe yes so ef up well well say if not eh the babe for still dey inside palace babe for still dey inside palace dey do wetin dey jolly with am but e f up well well all the time when the babe go dey complain you go dey you go dey lis ten to wetin uh, all the chiefs dem dey talk you no know say not knowing that the chiefs are even working against this woman some of these chiefs are working against this woman some of these chiefs na one na ashley family member uh, ronke family member in fact eh, Miriam, they pay some of these um chiefs monthly. She get there for payroll. Some of these prince wey una dey see so, Mariam get dem for payroll What she they take care of. All of them, most of them, many of them actually so he no know he go dey do wetin he go dey take sides he go dey dey say eh naomi to complain eh when they go dey tell her the way dem go dey put her for ear say ah not be woman that's how woman women are na so women they behave make you no to take her seriously or take am to heart na so women they do women are this women are that women hmm abeg leave women if they don't fight finish they will set settle they will get back together leave women all this while Naomi will be complaining my husband see what is happening instead of husband to do something about it eh husband go dey do wetin he go tell her say eh don't worry that's how they used to behave that's how they are the fact eh now now the second sekabiesi don't change oh, before the second sekabiesi be like woman oh, for when it comes to woman matter you go go talk eh wetin he and this eh ayaba talk call carry and give this one Now uh, the things wey be second sekabiesi and eh naomi dey talk when naomi dey go talk for outside eh now him be wetin pain her pass say how she go dey get all this um eh, all this um um humiliation from everybody including her husband say no she no go gree she no go let that kind thing happen to her in fact that will not be her story That will not be her gist So she no go gree make dat kain tin happen to her say she go dey here now the next minute she go feel say she get husband husband go dey work with her enemy she said no that it's not going to happen this uh, beg why they dey tell una say naomi uh, this uh, verse wey i say naomi verse before naomi finally verse this verse my people naomi don do wetin she don she don cry she don cry she don beg honey she don do she don in fact na when her mama come palace one time na mama change her for people for palace after she don see say ah what is happening i dey one na born una own pikin i born my own why would you people be treating a pregnant woman because that time come get one time wey be say she carry belle uh, eh, Tadeni Kawobele. Oh my God, my people, this woman, eh, she so shaggy. She's so shaggy. Now all these things so many of you they recount how he was ignoring all these things. When he for those who were to do the right thing, just help once and for all. He was listening to who? He was listening to Smellus. Now now the woman don't go now. She come up for palace now. Oh, you not even get a uh, eh, right to force Queen Naomi enter palace. I know that you can actually command her to come, all those kind of things. But oh, you know get rights to force Queen Naomi enter palace at all. Because he knows, he knows that that babe, that lady has has, has seen a lot, a lot. You no go fit force her to enter palace. you go only beg her and continue to pet her because he knows that that woman living in the palace now one of you know you know comot for him back if you had fought if you had fought for her when the girl they cry they need them, they do you no go reach like this anyways my people now so the matter be o oh, na so the matter be make i see what you and I think on top this thing when i talk so yes o. So, let me see your take on it let me see your take on it yes yeah, so make we see wetin really really in fact eh, the thing eh, this palace matter eh, e just get as e take dey all of them no know say eh, dem feel say as as eh, queen naomi comot for palace like this everything don end as naomi comot for palace like this ah she don eh, how you dey put am her her ten ure don pass They no know say eh, as the girl comot for palace finish eh, na that time na people come dey even dey hear her name the most and the thing they pepper there for body anyways that's all the matter be my people i go see you now for my next video but do not forget to like this video subscribe if you have not and click on the post notification bell i'll see you in my next video bye